iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kane itariki icenda z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ikaze mwese hariho amamatera ijana n'abiri yahiye ibitanda mirongo itandatu na bine bimwe biri sipepose na zone zahiye amatuwatiri ya dorotwari uruhande rumwe rwarahiye urundi nago rwuzuye ku bisengesenge by'iminyota hakabaho imiryango ibiri yahiye maze n'iyindi itatu yabaye defonse uwo ni Pierre claver niyo nizigiye umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ry'imyuga etesi kamenge avuga ku byononekaye bitari bike byaturiwe n'umuriro waraye wadutse kuri iryo shuri arongoye ni mu kanya gato mu kanya gato kandi tugiye kubashikiriza inkuru zerekeye abarundi n'abanyarwanda babandanya gusubizwa mu bihugu byabo ku mvo z'uko batagira ibibaranga mutugume hafi muri komine ya kigamba mu ntara ya cankuzo iri mu buseruko bw'uburundi hari abanyarwanda bariko barirukanwa n'igipolisi ku butaka bw'uburundi mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza rw'abantu bamenyesha ko abo banyarwanda birukanwa kuko batagira ibibaranga bikwiye ababanyi b'abo banyarwanda batangazwa ni- n'ivyo bikorwa mu gihe bamwe muri abo banyarwanda ari abakozi ba leta y'uburundi abo babanyi babo bakibaza uko leta yokoresha kandi ikanahemba abantu batazwi inkuru ya fidel d'antoine nsabimana abanyarwanda batatu bafashwe bagaca birukanwa ku gataka k'uburundi ni safari pierre celestin ugira shehu jatanazi hamwe na ngenzi alfred bose bafatiwe muri komine ya kigambi iri mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi abo bose uko ari batatu ni abagabo bafise imiryango aho nyene ikigamba kandi naho bavukiye amakuru duhabwa n'imiryango yabo safari pierre celestin yafatiwe ku murimo wiwe aho asanzwe yigisha ku ishuri shingiro rirahitwa ku ngoma muri komine ya kigamba uwundi mwigisha azwi ku izina rya ugira shebuja atanazi nawe akaba yafatiwe ahitwa bugenda joro nawe ni umwigisha yigisha ku ishuri shingiro riri aho nyene bugenda joro ugira shebuja atanazi asanzwe yubakanye n'umukenyezi w'umurundikazi ngenzi ya alfred akora akazi ko kudandaza akaba atunze n'inka nyinshi yafatiwe ku mugwa mukuru wa komine kigamba bose uko ari batatu baciye batwagwa n'igipolisi mu gashoka komisariya y'igipolisi mu cankuzo jane mukakarangwa umukenyezi wa ngenzi alfred n'amarira mu maso yagize ico abwira ijwi rya amerika muri make urumva iyo twumvise bamutelefona amacambwira ngo ntiyitabe hiyo rugo aracarita hama yaragiye ntiyagarutse twararindiriye ko ataha turamubura twaciye twumva ko bamutwaye umucankuzo mu gitondo bakubwiye ko bamwagiritse iki twe nta kintu na kimwe bigeze numva avuga nta na kimwe bamubwira noneho wumva ikibazo tuyeza kukigira kubera yuko none umuntu agiye ntagaruke kumva yuko baciye bamutora bavuga ngo baramutahanye kandi ba- tutazi batatubwiye igituma umurundikazi w'umubanyi wa mukakarangwa atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yatubwiye uko bari babanye n'abo banyarwanda twari tubanye neza nta kibi cyabo turarahuranira turarwaye turamurwaza nta ngorane twari dufitanye naho imana mariya rose arongoye komine ya kigamba twamusanze ku birahakorera kugira ngo agire ico avuze ku vy'abo banyarwanda bariko barirukanwa mu ikomine arongoye yatubwiye ko atamwanya afise umwe mu bari mu nama mpanuzwa jambo ya komine kigamba yatubwiye ko ubutegetsi bwa komine ataruhara rufise mu ifatwa ry'abo banyarwanda ahubwo ryobazwa igipolisi mu gipolisi kijeje uruja n'uruza rw'abantu muri komisariya ya cankuzo ari naco cabafashe bavuga ko bafashwe kuko badakwije ivyangombwa bamenyesha ko abo banyarwanda batatu baciye batwarwa muri komisariya ya kirundo imbere yo gushikanwa ku mupaka wa gasenyi nemba ugabura uburundi n'u rwanda mwomenya yuko imiryango y'abo banyarwanda batatu yasigaye muri komine ya kigamba amakuru ava muri komisariya y'igipolisi mu kirundo amenyesha ko ku munsi w'ejo kuri uno wa gatatu aribo bashikana ku mupaka wa gasenyi nemba kugira ngo binjizwe mu gihugu c'u rwanda igitangaza benshi mu babanyi n'abakorana n'abo banyarwanda ni ukuntu uno munsi bofatwa nk'abatazwi na leta mu gihe muri abo harimo abakozi ba leta basanzwe bahembwa na leta bakibaza ukuntu boba bazwi mu bushikiranganji bw'akazi ata amadosiye bafiseyo mu kugira ngo ayo madosiye aboneke hasabwa ivyangombwa tubibutse ko muri abo banyarwanda basekuru babo baje mu burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'icenda bahunze intambara bavuga ko ariyo kuri kayibanda amakomine ya kigamba na misha yo mu ntara ya cankuzo niyo yakiriye izo mpunzi ku bwinshi zari ziganziwe n'abo mu bwoko bw'abatutsi komine ya mishiha iza ubwa mbere kuko yari ifise ibigwati mirongo itandatu na bitandatu vyiganziwe n'abo banyarwanda inyuma yaho fpr ifatiye u rwanda abenshi muri abo banyarwanda baratashe basubira mu rwanda ariko hari n'abasigaye abo basigaye usanga ari abafise ubuzi bwa leta canke abakora urudandazwa ndetse n'abafise abagore b'abarundikazi muri abo basigaye niho harimwo abariko barirukanwa ngo basubizwe mu rwanda ikigamba mu ntara ya cankuzo fidel d'antoine sabimana ijwi ry'amerika urakoze cyane fidel d'antoine sabimana abarundi nabo nyene babandanye kwirukanwa mu gihugu cy'u rwanda kuri uyu wa gatatu hirukanywe abagera kuri cumi n'umwe baturutse muri komine ya bugabira mu burundi baciye mu ruzi akanyaru rugabura uburundi n'u rwanda ababafasha kujabuka ibarabara ry'amazi bacamwo mu kiyaya ca kanyaru babwiye ijwi rya amerika ko bari biteze n'abandi bashika ku muhingamo w'uyu wa kane aba banyagihugu bafasha abirukanywe kujabuka batumenyesheje ko mu kanya gaheze ko abandi bashika ku ijana na mirongo itanu bagira bambuke binjira ku butaka bw'uburundi muri komine ya bugabira nyene ibindi kuri iyi nkuru jean bosco ndarurinze igihe cy'isaha cumi ku mugoroba w'uwa gatatu hakiriwe abarundi cumi n'umwe bo muri komine ya bugabira bose bajabukijwe uruzi akanyaru rugabura u rwanda n'uburundi baturuka mu mitumba itandukanye ya komine bugabira bamaze gushika bace barungikwa n'abajejwe intwaro mu miryango baturukamwo bigoranye twashoboye kuronka umuryango wirukanywe aho wari ucumbikiwe ku mutumba wa kiri hafi y'inkengera z'uruzi akanyaru serugo aratubwira uko barungitswe nagiye ngiye gupagasa narahingaga byonyine baje mu gitondo nka saa kumi n'imwe abayobozi nyine baho barambyutsa ati byuka ndabyuka maze kubyuka nyine barambwira ati ubu fata utwawe niba ari utwenda utahe iwanyu burundi nk'ibigori nari narahingiyeyo ibijumba byose byose nyine byagumyeyo twe batubwiraga ngo ntituye gushaka ibyangombwa kandi ibyo byangombwa badusaba ntabwo byaboneka kubera batagira icefo ca ruguru basaba gufashwa twifuza nyine yuko badufasha nk'uko twageze mu gihugu nyine tutarahakoreye nta kintu duhafite abatware abategetsi bubasaba iki kumfasha nyine nkabona ko nabona inzu baduha nk'imfashanyo nyine y'amabati tukwiyubakira imfungurwa murazifise oya nazo ntazo dufise nazo twazitora abanyagihugu bo ku mutumba wa kiri bavuga ko iyirukanwa ry'abo barundi ari ingaruka mbi ziyongera ku zari zihasanzwe kubera imigenderanire yatosekaye hagati y'uburundi n'u rwanda nk'ipantaro twarashobora kuyifatira nk'ibihumbi bine iyi y'ijinisi mugabo turi ko turayifatira ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ukazi n'ukambara ugasanga uri kurashaza ukaronka n'impuzu zimwe zo muri caguwa abadandaza ngaha barajabuka bakazirangura kuri hakurya bakaza bakaduha izo muri caguwa kuri make twarashoreranira utwo twimbuye nk'ubu ko twari imvura yari yatwiciye umutu ibyo twarimye twategerezwa kujya kubisoma mu rwanda nabo ibyo bakeneye bakabitora ino mugabo ubu ntibigikunda havuyemo iby'imihahire twarahana n'abageni ariko nk'ubu ntibyokunda nk'umukobwa yaba yarashatse rwanda ubu bariko baramwirukana bakamutanya n'umugabo kuko no mu bajejo harimo bavanishije n'umugabo hanyuma basigarana abana umugore atitaha iwanyu twashyitse no ku cambu cya mugombwa ni ku mucamo w'umutumba kiri haboneka ibarabara ry'amazi riva mu gihugu cy'u rwanda riciye mu rufunzo rw'uruzi akanyaru niho abanyarwanda bacana abarundi birukanywe hakoreshejwe amato uwo munyagihugu wo ku mutumba wa kiri twahasanze ari mu bafasha kujabuka abashitse yabwiye ijwi rya amerika imbere y'umutaga ko hari n'abandi bitezwe ejo twakiriye abagore bane n'abagabo babiri hanyuma n'abana batanu urumva bose hamwe ni cumi n'umwe kuko twabakiriye ngaha kubera bari bamaze kubahinda abanyarwanda bariko baratubwira yuko hari abandi bagomba kujya kuza nabo nyine twiteguye kubakira kuko baza mu gihugu cy'amavuko ubu ntibaratubwiye igitigira inyezina kuko ubwabo nibo bashatubwira ati turungitsaba tukaje tubona kubakirira ngaha umukuru w'umutumba kiri ncamubasi stefano avuga ko abakiriwe bose bashikiye mu miryango amenyesha ko bazokwitura abagira neza kugira babafashe mu gihe bazoba bamaze kuronka ibitigiri vy'abirukanywe bose hamwe n'abitezwe kuri uwa kane barimwo tumaze kubakira twarabasubitse mu miryango iwabo ikindi kibazo na kimwe cyahabaye mugaho bashikira mu bukene nta kintu baza bazanye kuko ibyo bafise hariya ngo barabibatesha igituma babirukana bababwira yuko bategereza gutaha iwabo mu burundi bababwira ngo bajye mu makambi bakababwira ati twebwe mu burundi n'amahoro reka dutahe iwacu aho baba amazu yabo ba- bayasanga aho bayasize nta ngorane amazu barafise abatagira amazu n'ababa baragiye kera abo abo tuba twiteze ntituzi ibiharuro mu gihe bo- boshikana bakamara kutubwira ko baje dutegereza kubakira tukabasubiza mu miryango yabo nabo babandanya bashika nta ngorane kubagira neza icyo babafasha eh, bamaze kwegerana nka bose tukabona ibitigiri twabaha ibitigiri kugira ngo barabe ibyo babarose uko vyavugwa imbere y'umutaga kuri uwa kane niko vyahavuye bigenda amakuru dukesha n'abari batwakiriye ku cambu ca mugombwa imbere y'umutaga avuga ko abandi barundi baharugwa mu ijana na mirongo itanu bakiriwe ku mugoroba w'uwa kane umukuru w'umutumba kiri aremeza ko ari benshi bakiriwe ariko nta bitigiri atanga avuga ko bataraheza kubitororokanya aba barundi birukanywe inyuma y'abandi baciye muri komine ya ntega mu kwezi guheze baharugwa mu gihumbi n'amajana atatu nabo nyene birukanywe inyuma y'aho hakaba haciye hirukanwa mu kirundo abanyarwanda barenga icumi bagirizwa kuba mu burundi batagira ivyangombwa mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu igice kitari gito gy'ish- cy'ishure ryisumbuye ry'imyuga ryo mu kamenge ets mu buraruko bwa bujumbura carahiye amamatera ijana n'abiri n'ibitanda bifatanye mirongo itandatu na bine ibintu vyose harimwo amakaye y'abanyeshuri ijana na mirongo indwi n'ane n'ibindi bikoresho vyarononekaye eka n'impome n'ibisakazo vy'inyubakwa vyarahiye umuyobozi w'ishure rikuru rya etes kamenge asaba leta n'abagira neza kugarukira iryo shure kuko ata buryo bwo gukoresha ivyononekaye rifise pierre claver niyo nizigiye arongoye etes kamenge yemeza ko uwo muriro atari abagizi ba nabi bawuteye ibindi kuri iyi nkuru eloge wiri kaneza ushitse imbere y'uburaro bw'abigeme ku ishuri ryisumbuye rya ETS Kamenge bwaraye buhiye wakirwa n'amamatera yasigaye amakaye atabaguritse n'ibipapuro vyandagaye vyanikiye amazi yakoreshejwe mu kuzimya umuriro yarabijobetse umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ry'imyuga ETS Kamenge amenyesha ko umuriro wadutse nk'igihe cy'isaha indwi n'iminota cumi n'itanu z'ijoro uwo muyobozi yemeza ko inkomoko y'uwo mucanwa ari umuyaga nkuba watewe n'abanyeshure bashishura insinga mu gihe baba bariko barondera aho bacomeka amatelefone yabo pierre claver niyo nizigiye avuga ko ivyahononekaye ari vyinshi hakaba harimwo ibikoresho vy'abanyeshure hamwe n'inzu yononekaye hariho amamatera ijana n'abiri yahiye ibitanda mirongo itandatu na bine bimwe biri superpose na zone zahiye ama twatiri ya dortoir uruhande rumwe rwarahiye urundi nago rwuzuye ku bisengesenge by'iminyota ama hakabaho imiryango ibiri yahiye maze n'iyindi itatu yabaye defonse harimo umwe uri doble byongeye hariho uh, n'amamustikere ajya usanga ari ku mafenetre kugira ngo imibu ntishobore kwinjira mu madortoir none yarahiye ndetse n'amamustikere abanyeshuri basanzwe bakoresha kugira ngo bashobore kwikingira imibu bijya bashyira ku bitanda gushika ubu uravye urugero rw'ivyononekaye ishure rya ETS Kamenge ryonyene ntirifise ubushobozi bwo kuvyisanurira mu kurindira ko leta n'abagira neza basahiriza iryo shure ryabaye ririkora ku buraro bw'abandi banyeshure bari mu bikorwa vyo kwimenyereza stage mu bice bitandukanye vy'Uburundi imbere y'uko tubanza gutegura ibyo ku mwaka uza mu kw'icyenda nuko tubanza tukora abatuti mbega uyu mwaka urashobora kurangira kandi ukarangira mu mateka abanyeshuri bagashobora kuwuheza neza bakaronka aho baryama banye dorotwari yabo yarayihiye dusanzwe dufise amahirwe isanganya ridushikiye mu gihe hari abanyeshuri baheruka kuja muri stage bagereza nko ku majana munani barenga gato rero kuri ubwo nk'ubu unya duca twikora ku matera no mu bitanda n'amadorotwari duca tubungururizamo duca tubungururiza amadorotwari yahora aragwamo n'abahungu rero tukizera yuko leta izodufasha ubushikiranganji canke abagira neza ishure mu bisanzwe nta bushobozi ifise kuko amahera dukoresha yose nayo duhabwa na leta mugabo jewe nibaza yuko leta itazoduheba na kino gikorwa tuzogerageza uburyo bwose ribikunda ari ukudodora tudodore etesi irafise abagenzi irafise inshuti umuriro wadutse ku ishuri ryisumbuye ry'imyuga rya ETS Kamenge nubwo watwaje ari mu ijoro abanyeshuri baryamye Imana yarakinze ntawakomeretse bose basohotse amarembe iryo shure niryo riza ubwa mbere mu bunini n'ubwinshi bw'ibikoresho mu mashuri yose y'imyuga ari ku butaka bw'u Burundi ririmo abanyeshure bose hamwe abaguma mu ndaro baharara n'abiga bataye iwabo baba ibihumbi bitatu eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko wonje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubone byongera ntibisinye abandi bahise mu rukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
urwaruka igihumbi rugizwe n'imisore n'inkumi ruturutse mu bihugu bya afurika ruzotangura gushika muri leta zunze ubumwe za amerika mu ndwiza baje muri porogaramu yitwa iyali yatangujwe na perezida barack obama uwo mugambi ugamije gufasha no kongereza ubushobozi ubwo rwaruka kugira ngo rufashe guteza imbere umugabane wa afurika mugenzi wacu edi gwema mu kanya gaheze yaganiriye n'umurundi hussein butoyi azoba ari muri uwo mugambi wa yali n'umurundikazi colombe ituze yawurimwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane twubatega amatwi ku byo baganiriye
nabyakiriye n'umunezero mwinshi kuko sinari ndabyiteze cyane ku buryo hari abantu benshi cyane bari babisabiyemo abantu barenga amajana n'amajana mu burundi gusa kuko razi muri uyu mwaka ko mandela washington leadership yagize inshuro zibiri z'abantu bahoze bajayo ubu bagera ku kintu cy'abantu igihumbi bwa mbere hari abantu amajana atanu rero mbonye ukuntu mu burundi abantu babyitabiriye ari benshi mu gusaba cyane ko iki cyizere cyane ko zo baselekisione kugira ngo bafatishe muri iyo porogaramu rero nararyohewe cyane kabisa nabonye ko imigambi yanjye myinshi igiye kuranguka neza bivanye n'imigambi myinshi nari mfise n'ubumenyi nzoba ngiye kurondera hariya colombe iyo uvuye muri iyo gahunda ubumenyi uhakura ubusangiza ute urubyiruko cyangwa se abandi mu gihugu cyawe ese waba warashoboye gusangiza ubwo bumenyi wakuye hano n'abandi bagenzi bawe yego murakoze icyo nababwira cyo mu byo nabashije gukora mu gihe nari ngarutse ngewe kuko nari ndi mu gice cy'aba rwiyemezamirimo nk'uko yabibasobanuriye tugira ibice byinshi njye nari ndi mu gice cy'abigaga ibintu bijyanye no kwihangira imirimo bizinesi basanzwe bakora bizinesi mu bihugu byabo igihe nari ngarutse bimwe mu bintu byamfashije nabashije no kwifashisha mu kazi nasanzwe nkora akenshi yari amasomo nigiye hariya ni amasomo atakwigisha bizinesi kuko n'ubusanzwe ubusanzwe uyizi ariko nuvuga ngo akwigisha kubibona ku ntambwe iruse iyo wabibonagaho mbere niba wavuga ati nakoraga ndeba isoko ryanjye muri kigali gusa ariko nuvuga ngo bibasha kugufungura mu maso mu mutwe ku buryo ureba kure y'aho uri ukaba wavuga uti se ko nahuye n'abacuruzi bo muri amerika nkabona uburyo wabigenza kuko njye ntabikora gutya nkafata isoko ryo mu bushinwa nkafata isoko ryo muri amerika iryo hanze ibintu nk'ibyo byose ikindi nanone mu bantu baba mwarahuye haba hagiye harimo bamwe navuga ko bakugirira akamaro mu buryo bwo kwagura ibikorwa byawe ubucuruzi bwawe icyo navuga nivuga ngo ukoreshe ayo mahirwe wagize y'abo bantu wahuye nabo kugira ngo bibashe kugeza ku mugambi wihaye cyangwa se indi ntera na gahunda wihaye iruse aho wari uri hanyuma ku bijyanye nabo tuha ubwo bumenyi kubasangiza ubumenyi n'ibyo twakuyeyo hano mu rwanda dufite yari rwanda ni ihuriro ry'abantu bavuye muri yari bivuga ngo dufite ababanjije ba twebwe muri bibiri na cumi na kane twagize n'abandi bakurikiyeho muri bibiri na cumi na gatanu twese hamwe turi abantu cumi na babiri aho dukora ibikorwa rusange bitandukanye tumaze gukora ibikorwa ku mashuri atandukanye mu rwanda mu ntara zitandukanye aho tugira aho tubaganiriza ku bijyanye na yari ariko by'umwihariko umushinga wacu n'ujyanye no kwigisha ibintu bijyanye n'imyororokere ku buzima bw'imyororokere y'abakobwa cyangwa se ingaruka bahura nazo aho tugerayo tukagira ibikorwa runaka dukora akenshi mu rwanda bimenyerewe nk'umuganda tugatanga amapadi zunze uburyo nayavuga ni ibikoresho by'abakobwa bifashisha mu gihe cy'imihango tugahashyira n'ibindi bikorwa fatizo yaba kubafasha mu rwego rwo kubaha ibyifashishwa mu gusukura amazi se cyangwa se kubaha amasiteme ni ngo tubafasha kenshi bitewe n'icyo bakenewe mu bijyanye n'ibintu by'isuku kubagezaho amazi tumaze kubikora mu mashuri arenga ane hanyuma tugira n'ibiganiro aho tuganiriza urundi rubyiruko ruri muri yari ndavuga yari netiwaka babandi babashije kwapurayinga muri yari ariko ntibabashe gufatwa ariko bakaba bafite ubushake kuko niba bavuga ati dutwara abantu igihumbi muri afurika ntabwo afurika ifite miliyoni zirenga magana ntabwo ariko abantu bose bazabona amahirwe yo kujyayo niba ngo rwa rubyiruko n'ubundi nanone rwashoboka kuba rwaragiye ariko wenda batabashije kujyayo kubera ko umubare ari mutoya tukagira ibiganiro aho tubaganiriza ibyo twigiye muri yari kubagira inama se ku navuga ni kuba nk'abajyanama babo tukabasha kubasangiza ibyo twigiye muri yari n'ibindi bikorwa nyine bigiye bitandukanye twaba twabatumira nko mu gihe twagize ibikorwa nk'ibyo nabo bakaza bakumva ari icyo ari cyo bakareba ibikorwa cyangwa se bakanadusura n'aho dusanzwe dukorera mu buryo bwo kwiga natwe kandi tubigiraho kuri telefone jile mwiriwe neza ndagize mwiriwe edi bwema mwiriwe neza bibaye ibya kabiri numva iyo porogaramu bayivuga ariko sinatahuye neza objekitifu purinsipale yayo sinzi ko botubwira abo bantu bashoboye kugira ibibakwe byo gushikayo bongere batubwire n'ingene byagenze kugira ngo bagire ibiryo bakwe byo kujayo n'icyo babona kizoshobora kugira ngo kibe nk'icyo cyunguye umwe wese mu gihugu cyiwe avamwo kuko abanyarwanda numvise ko bamwe bahakuye ubumenyi nk'abo bigeme bahakuye ubumenyi bujyanye n'imibereho yabo ubu nawe yadusarukiye aho ibijumbura ntibaze yuko yatubwira kuri telefoni kandi turi kumwe na dominique yego nagomba mbaze uwo butoyi nka gahunda yoba dufitiye twebwe urwaruka tuzoba dusigaye mu burundi kuko hariho benshi bashobora kugenda hama bamaze kugenda bagaca bayigumirayo canke baza naho bagaca usanga ibyo bakuyeyo barabyisangije bonyine icyo navuga kuri gahunda ni gahunda yashyizweho na perezida wa amerika barack obama yari igamije kugira ngo yongerere ubushobozi urubyiruko rwa nyafurika kugira ngo rubashe kwiteza imbere ariko nanone cyane cyane ruteza imbere afurika yayo muri urwo rubyiruko ntabwo bafata urubyiruko ruba rusanzwe rufite icyo rwigejejeho cyangwa se rwagerageje gukora mu nzego eshatu zitandukanye hari abikorera ku giti cyabo hari abakora mu nzego za leta se cyangwa se bakora no mu zindi nzego zikorana n'abaturage abanyagihugu muri rusange hanyuma muri iyo porogaramu niba ngo turabisaba nk'uko mugenzi wanjye bazabivuga ku rubuga rwa interineti aho muvuga mwivuga mukavuga ibyo mwakoze mukavuga n'impamvu mwumva mwifuza kujya muri iyo porogaramu cyangwa se ikizabamarira hanyuma haba hari hashinzwe abashinzwe gutoranya abo babona bafite ibisabwa kugira ngo bajye muri iyo porogaramu kuko urumva hapurayinga abantu barenga ibihumbi mirongo itanu muri afurika kandi mu gihe cyacu bashakaga abantu magana atanu uyu mwaka ariko batwaye abantu igihumbi urumva ko aba ari imyanya mike ikurikije ababa babyifuza kubijyamo nyuma y'aho mugira n'andi andi marushanwa nanone mwongera kujyamo aho bongera nanone bagashungura abo bari batoranijemo kugeza ubwo bageze kuri wa mubare wa nyuma baba bakeneye navuga ko muri make ni ibyo ariko nanone barabizi neza ko urubyiruko rwose rwa afurika rudashobora kubona ayo mahirwe yo kugenda niyo mpamvu bashyizeho icyo bita yari netiwaka iriho amasomo iriho uburyo ushobora guhura n'urundi rubyiruko muri afurika ni ukuvuga ngo babandi bose yaba abagiyeyo cyangwa se n'abataragize amahirwe yo kujyayo bashobora kujya kuri interinete kuri webusayiti ya reyari netiwake bakabasha kwiyandikisha bakajyamo bakabona amasomo nubwo aba ari mu buryo navuga ngo bwa kure onurayini amasomo angana na ya yandi babandi bagiyeyo babonye urumva ko ni uburyo bwo kugira ngo bigere ku rubyiruko urwo ari rwo rwose rwa afurika ariko nanone nirugaruka rubashe kwiteza imbere ruteze imbere ibyo bukora bave ku ntera imwe bajye ku yindi urakoze cyane colombe hussein butoyi dominique avuze ku kibazo kijyanye n'imigambi mufite muramutse mugarutse n'uburyo muzasangiza ubumenyi mukuye muri leta zunze ubumwe za amerika urundi rwaruka rw'abarundi yego arakoze cyane dominique ikibazo yabagije uravye igituma umuntu aba atowe kugira ngo ajye gukurikirana iyo iyo porogaramu hariya biba bivanye n'imigambi yashikirije azorangura igihe azogaruka rero imigambi myinshi jewe nzokoramwo ni imigambi ijanye no gwaruka nyene mu burundi kuko ko ndi umumenyeshamakuru nkabandi n'umwigisha kenshi mba ndi kumwe n'ugwaruka iruhande yanjye Narama- narashoboye kumenya ingorane nyinshi zituma urwaruka rwinshi rutamenya iyo ruja n'iyo ruva ugasanga ah, urwaruka rwinshi ruri mu nzoga mu byeruramutwe ugasanga ba- bira- biroroheye n'abanyapolitiki kugira ngo babasamaze bakoreshe ibyo bashaka rero migambi inshuro nzoba ngiye gukorayo nzoba ngiye kwiga ukuntu bishobora ku- kugarukana urwaruka kurutuma ruhindura ingendo mu kugwigisha inzira rwofata kugira ngo rwiteze imbere ruteze imbere n'imiryango yabo n'aho baherereye rero ngarutse nicyo kintu nzoshika nkora kuko ndazi nka dominique ndazi ntari ibujumbura ashobora kuba ari hagati mu gihugu abantu benshi bagiye no mu mayari aheruka nk'uko ah, yabivuze ah, uwo- uwari mu rwanda kenshi ngaha mu Bu- mu burundi abantu bagiye mu maporogaramu nk'ayo barashobora ugasanga bakakora ibindi kenshi ari- ari dusa- ari dusanga imigambi bashyikirije bakora arayikora ugasanga bayikorera ahantu hamwe ariko jewe cyo nemereye ah, urwaruka ni uko nzoshika nigishe ibyo nzoba nize hariya ngerageze ndabigishe nabo ko jewe ngiye nku- nk'ubaserukiye ikizera ko ngarutse ntegereza kubashyikiriza ibyo nagiye kubaronderera kubigisha ukuntu bashobora gukora imigambi yabo ukuntu bashobora guhindura inzira barimwo ukuntu bashobora ah, ku- ku- ku- kweriyanta mu bintu by'ibyigwa mu bintu bizo- bizoshobora kubateza imbere mu- mu- muri kazoza kuri telefoni kandi turi kumwe na didier didier mwiriwe neza mbiriwe ikibazo nashaka kubaza i- iyi porogaramu ya yari ni ibintu byumvikana ariko muri ibi bihugu turi amvuwa do developima ni igiki bavuga bavuga ati iki nicyo dushyize imbere kugira uyu mugambi utere imbere kuko barerekana ko bagumana no gwaruka natwe tuzaba turabara majorite mu burundi eka no ngaha hafi muri afurika ugwaruka naho bagira imigambi myinshi irahomba cyangwa ugasanga niyo bayikoze benshi bakunda ibintu ngira ngo bica bihera nta bintu birebire kenshi be- abana be- abanyeshuri benshi abagwaruka rwinshi dukunda gutera imbere kuko usanga ari imigambi y- y'amafaranga agarukiye hafi kenshi ugasanga ni niyo birondereye kuko paramire bazungu bobo amafaranga baragira konti z'abana ariko twebwe ugasanga nitwe twitanguriye konti none burya ntihariho abava mu bwo mu- mu- mw'ibyo byigwa bagashika bakabura ukuntu batangura uwo mugambi kubera kubura aho bawutangura no kubura uburyo bwo kuwutangura kuko turumva kubonana na obama no kuvugana na obama ego ni byiza ni iby'igiciro ariko nitwumva re re benefise kw'abo bandi bantu bose Ah, icyo navuga kuri icyo kibazo byo ah, amikoro yaba urubyiruko se cyangwa n'abandi benshi usanga abantu benshi bagize ibikorwa bagiye gutangira ikibazo cya mbere bibaza bibaza ati ese amikoro azava he?" gusa icyo navuga muri iki kigo twiza cyangwa se n'ibyo nagiye mbona ni uko nubwo amikoro ari ngombwa cyane ariko ikintu cya mbere burya ni ukugira igitekerezo kizima kuko igitekerezo ni gifite kizima kandi ukagira n'aho ushobora gutangirira byibuze ni ukuvuga ngo iteka hahora hari ahantu ushobora gutangirira ikintu gito ushobora gukora byibuze na wa wundi ubwira uti noneho nta mikoro mfite ariko ubwo ati mfite n'aya mikoro dore ibyo nakora uko byaba bimeze bwana butoyi hussein izi mpungenge za didier zaba zisangiwe n'urwaruka rwinshi mu burundi yego izo mpungenge ni nyinshi cyane mu garuka mu burundi kuko n'ivyo benshi baragerageza bakaba si ukuvuga ko ata amaproje canke imigambi baba bafise ugaruka rwinshi bafise imigambi ariko ingorane yavuze nizo ngorane imiga- eh, imiyabaga canke ah, urwaruka rwinshi rw'amaruhura nazo yuko atangura umugambi ugasanga haheze nk'amezi abiri akabona nk'akaraja mu nzira yari ashaka agaca ahera uwo mugambi kenshi bivana aho- aho aho aba yararonse nk'iyo bije canke i- a- a- amikoro kenshi usanga yaba yarize nabi umugambi wiwe cyangwa ugasanga umugambi wiwe ntiyawutanguye neza cyangwa ntiyabonye aho ariko araja heza
aho ni naho duhagarika ibiganiro n'amakuru yo kuri ino saha ariko tubararitse mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru ku iragijwi rya amerika site yacu ya interineti mushobora kuyironka ko ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye fatuma karara arimasi n'abandi bose badufashije mu buhinga bw'ibyuma mwakoze kudutega amatwi